iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bamwanye mwabonye ikingura ni thomas kamirindo basuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika arozi bigira imana aratugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera muri sudani abacece umutekano muri sudani ejo ku munsi wa gatatu barongeye bararasa bongera barica umuntu umwe yari mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare imbere y'icwa ry'uyu munyagihugu umwunganizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire muri fi hamwe n'intumwa idasanzwe ya Amerika mu ihembe rya Afurika David Satterfield barabonanye n'imiryango yiciwe ababo muri iyi myiyerekano nk'uko byavuzwe na ambasade ya Amerika i Khartoum ubu bundi bwicanyi bubaye mu minsi ibiri kuva ku munsi wa kabiri n'ejo kuwa gatatu amaduka yugaye abakora imyiyerekano barazibiye amabarabara mu kugarariza ubutegetsi inyuma y'aho abantu indwi biciwe ku munsi wa mbere urufu rw'uyu munyagihugu ruciye rushikana ku bantu mirongo irindwi na babiri bamaze kwicwa n'abajejwe umutekano kuva iyo myiyerekano itanguye basaba ko ubutegetsi bugaruka mu ntwaro ya demokarasi abo badiporomate ba amerika bategekanya kubonana kandi n'abandi begwa n'uruhagarara ruri muri icyo gihugu barimwo abakuru mu gisirikare hamwe n'abanyepolitike umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko afise icyizere cy'uko hashobora kuzoboneka inzira yuguruye yo gukemura ikibazo cy'intambara imaze umwaka urenga muri etiyopiya iyi ntambara yasize amamiliyoni y'abanyagihugu mu bukene n'inzara mu ijambo ryiwe guteresi yavuze ko ejo kuwa gatatu yavuganye n'uwahoze ari perezida wa nigeria orusegun obasanjo intumwa y'ubumwe bwa afurika mu ihembe rya afurika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika niryo risanzwe rirongoye twigoro two guhuza abatarabanagiza mu ntambara muri etiyopiya obasanjo niwe ariko arahuza impande zishamiranye kuva ahabwa ayo mabanga mu kwezi k'umunani ariko aragerageza kurondera ihagarikwa ry'imirwano hamwe n'ibiganiro onu yamye igabisha ko intambara mu gihe itohagarara ishobora kuzoba intambara hagati y'abenegihugu kandi ikazotandukira akarere kose ko mu ihembe rya afurika nayo munyahayiti yarondegwa mu rufu rwa perezida jovenel moise yarafatiwe i miami muri leta ya florida mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatatu ibi byatangajwe n'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe ubutungane rodolphe jaale abaye ugira kabiri agiye gukurikiranwa n'ubutungane bwa amerika ku rufu rwa perezida jovenel moise rwabaye mu kwezi kw'indwi uwo mwaka uheze akurikiye umusirikare wa Colombia yakukurutse yegetswe ko ico cyaha nawe nyene cyo kugira uruhara muri urwo rufu Jeale yahunze Haiti inyuma y'igitero ku kirimba ca perezida acafatirwa mu gihugu kibanyi Republika Dominicani ku itariki ndwi y'ukwezi kwa mbere neza na neza inyuma y'amezi atandatu nyakwigendera Moise agandaguwe leta z'ubumwe za amerika iragabisha uburusiya ko amerika hamwe n'ibihugu bicuritse bazokwishurana n'inguvu zidasanzwe igihe uburusiya bwotera ikirere ariko amerika ivuga ko yizeye ko uburusiya buzobandanya inzira ya kidiporomasiya mu gutorera inyishu urwo ruhagarara ibi umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu antony blinken yabibwiye ijwi rya amerika aho yari i kiyeve ku mugwa mukuru wa Ukraine ejo ku munsi wa gatatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru hamwe na mugenzi we wa Ukraine Dmitro Kuleba umushikiranganje Blinken yavuze ko Uburusiya bufise abasirikare hafi ibihumbi ijana ku rubibe buhana na Ukraine kandi ngo bashobora kugwizwa na kabiri Blinken yongeye kuko ibikoresho vya gisirikare biva muri Amerika biriko birarungikwa muri Ukraine kandi ko n'ibindi bizokurikira mu ndwi ziri imbere umutegetsi wo mu bushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire yabwiye amenyeshamakuru ejo ku gatatu ko perezidansi ya amerika white house mu ndwi iheze yemeye amamiliyoni amajana abiri y'amadolari y'inyongera azofasha ukraine mu kwikingira umwasi uru rugendo rwo ku munsi wa gatatu muri ukraine ruzoshikana blinken no mu budage hanyuma azoce abandanya i geneve mu buswise guhura n'umushikiranganji w'uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrov ku munsi wa gatanu nayo mu makuru y'inkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera mu gihugu ca kamerune abakinyi cumi na babiri kuri mirongo ibiri n'umunani b'ikipe ya tunisiya baranduye umugera wa covid cumi n'icenda ibi vyatangajwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri tunisiya mu gihe iyi ekipe yari mu myimenyerezo yo kwitegurira urukino rwa nyuma rwo kuri uyu wa kane mu gice ca mbere c'ihiganwa na gambiya iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru ryavuze ko abo bakinyi bose uko ari cumi na babiri bakumiriwe bakugwa mu bandi gushika ubu amakipe amaze kuronka itike yo mu gice c'umunani gishira ica nyuma ni cumi nane nayo ni kamerune burkina faso senegale cape vere guinea maroke malawi cote d'ivoire gabon nigeria misiri tunisia gambia hamwe na mali
arayizi bigira imana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu burundi abaremyi b'ivyamwa bo mu ntara ya rumonge bafite ingorane zo kugurisha umusaruro wabo ushobora kubikura nk'aho muri kongo n'ubu twe turavuga ibyeri bibura na za musiteri zikabura n'ubu ziko zirapakirwa hajya twitegereza mugabo mandarena kirabujijwe biba biva kuki kw'icyo kintu umukuru w'igihugu yaravuze ati tugiye mu isoko iya est africa ntimwitegure ushaka kugura ibyabo mwitegure ngo ibyo muri bushore niba tutobishora ngo bishoke hanze icyo gitego bene wari kuhahombera uyu ni umwe mu bahinzi b'imbuto bo mu ntara ya rumunge mu majyepfo y'u Burundi uku kwezi gushobora kurangira repubulika ya demokarasi ya kongo yemerewe kwinjira muri EAC umuryango w'afurika y'uburasirazuba naho mu rwanda abana bavutse ku bagore babasamye bahohotewe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane byabagizeho ingaruka aya makuru n'ayandi turayarambura mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi amakuru y'ibiyaga bigari umuryango w'afurika y'uburasirazuba EAC wemeza ko mu mpera z'uku kwezi repubulika ya demokarasi ya kongo izaba yemerewe kuwinjiramo iki kibazo kirimo kirasuzumirwa mu nama ya EAC iteraniye i nairobi muri kenya mugenzi wacu eloge wirika neza arimo arayikurikirana iyo nama iriko ibera ku murwa mukuru wa kenya nairobi yatumiwemwo abashikanganje b'ibihugu bitandatu kugeza ubu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko yase baraba iyinjira ry'amareta yabo muri uwo muryango umunyamabanga mukuru wawo abagize inama nshikanganje ya yase abadiplomate bakora ku bibazo by'uwo muryango umukuru wa sentare ya yase uw'inama nshingamateka umucamanza mukuru wa sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko n'intumwa za leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo Serge Chibangu waserukiye intumwa za Kongo yavuze ko intambwe igihugu ciwe igeze ko yerekeza kwinjira ku mugaragaro mu muryango wa Afurika w'ubuseruko ishimishije akengurukira perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ubu atwara uwo muryango ku bwitange ku giti ciwe yagize kugira ibintu vyihute kandi bije mu ngiro yatangaje ko Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo yizera neza ko umuryango wa Afurika w'ubuseruko ari wo wa mbere utunganijwe neza mu bijanye n'umwidegemvyo wo gutembera kw'abantu uguhuriza hamwe mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi n'inyubakwa guhanahana umwimbu n'ugukomeza ubucuruzi wa ndengambibe kurusha iyindi miryango yose n'amashyirahamwe ari ku mugabane wa afurika yongeye ko ko haheze imyaka myinshi ku mipaka y'uburaruko ubumanuko no mu buseruko bwa kongo abahaba bahanahana ibicuruzwa n'abandi banyagihugu b'ibihugu bibanyi byamaze kwinjira muri ease kubwiwe kongo isa nuko ije yarinjiye mu muryango wa afurika w'ubuseruko serge cibangu umuhanuzi adasanzwe wa perezida yatangaje ko kongo itaje iminwa misa muri ease La RDC est ce grand pays avec une population de 80 kongo ni igihugu amahero millions c'abantu miliyoni mirongo d'habitants, icenda dont un marché de bivuze 80 ko ari isoko y'abasumyi miliyoni mirongo icenda ni igihugu gifise ubutunzi kama bwinshi kinafise ishamba kama rinini rya kabiri ku isi kongo ni isoko ry'ibivamwo ibihingurwa vyinshi nka kakao hatibagiwe ubutare sinorangiza ntababwiye icifuzo ca nyakubahwa perezida felix tshisekedi co gusaba mu nama yimirije y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ko hajaho urwego rushasha ruzoraba gusa ibijanye n'ibidukikije ubutunzi kama icukurwa ry'ubutare n'amasoko ntanganguvu kandi bikunze icicaro kikaba i kinshasa à Kinshasa.
niko yavuze ariko kandi uwo muhanuzi adasanzwe wa perezida wa kongo arazi n'inyungu igihugu ciwe kigiye gukura mu muryango wa ease Il y a l'intégration de l'Est, du Nord et du Sud.
hari de ukwinjira notre pays.
k'ubuseruko uburaruko n'ubumanuko bw'igihugu cacu mu masezerano rusangi tumatumanako bimwe mu bizotuma hagabanuka ibiciro vyo guhamagarana kuri telefone n'ibindi bihugu bibanyi kongo izonagabanirizwa amakori ku bicuruzwa bica ku bivuko vya mombasa na dar es salaam kinshasa izonavyaza umusaruro amasezerano yo kurwaniriza hamwe umwansi ya yase na cane cane biciye mu ntererano y'ibihugu bibanyi mu rugamba rwo gutuza imirwi y'inyeshamba y'abanyekongo n'abanyamahanga hamwe n'iterabwoba riteye isibe mu buseruko bwa kongo La RDC.
peter mutuku mazuki umunyamabanga mukuru wa yase yemeza ko hasigaye intambwe zibiri gusa kuri cumi kugira ngo kongo yemererwe burundu kuba umunyamuryango wa yase This is the eighth stage because in the roadmap there iyi was ni intambwe ya munani kuko zose hamwe n'intambwe cumi z'ukuzuzwa intambwe ya cenda ni inama y'abashikiranganji bazosuzuma raporo izova hano iya cumi ari nayo ya nyuma n'abakuru b'ibihugu baziga raporo bemerere kongo kwinjira muri ease nk'uko vyategetswe n'abakuru b'ibihugu ibi vyose bibwirizwa gukorwa imbere y'uko uku kwa mbere guhera kandi ibi bizorushiriza gukomeza umuryango wacu tunuzuzanya hamwe ku bw'ineza y'abantu bo muri ease of the people of uh, East Africa.
igihugu cya kongo cishimiye kubona mu nama y'abakuru b'ibihugu vya yase mu kwa cumi na kabiri umwaka uheze baremeye kongera ku congereza n'igiswahili igifaransa nk'ururimi rukoreshwa muri uwo muryango kanuni nk'uko atankeka kongo igiye kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize uburasirazuba bwa afurika yase izocigira ibihugu indwi kugeza ubu uwo muryango ugizwe na kenya tanzania ubuganda uburundi u rwanda na sudani y'ubumanuko uwo muryango washinzwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi imbere yo gusambuka mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi maze usubira kwiyunga hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na rimwe utangujwe n'ibihugu bitatu gusa arivyo kenya tanzania n'ubuganda ufite icicaro i arusha muri tanzania ibihugu vyo mu buseruko bwa afurika n'ihembe rya afurika biguma vyerekana inyota biwufitiye ariko nka somaliya yarankiwe kubera umunyamuryango kuva mu 2012 eyase n'imwe mu miryango ifite isoko rinini ikaba irimwo abaguzi bagera ku miliyoni ijana na mirongo ine na zitandatu eroje buri kaneza ijwi rya amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radio communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radio baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mu burundi abarimyi b'ivyamwa ni ukuvuga abahinzi b'imbuto bo mu ntara ya rumonge bafite ingorane zo kugurisha umusaruro wabo ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi mugenzi wacu desire hatungimana arayitugezaho ivyeri bibura na za musiteri zikabura n'ubu ziko zirapakirwa hajya twitegereza mugabo mandarena kirabujijwe biba biva kuki kw'ico kintu uwo ni umwe mu barimyi b'ivyamwa bigizwe n'imicungwa na mandarine wo ku mutumba wa kizuka uwo mutumba uri muri zone kizuka komine y'intara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu usanzwe uzwi ko urimo ivyamwa by'ubwoko butandukanye abarimyi b'ivyo vyamwa barababazwa n'ingene batoroherezwa mu gushora ivyo vyamwa mu gisagara ca bujumbura ikitavuzwe coco no kubishora mu bihugu vyo hanze nka tanzania n'u rwanda ubu bikaba ari umuziro bakibaza ibibazo bitari bike ingene leta ibahimiriza kwiteza imbere akaba ari igaruka kubabera intambamyi kugira ngo umunywa mandarena ashore ico giterwa i Bujumbura abanza gusaba uruhusha mu ntara kugira ngo abone kushikara mu isoko ya Bujumbura ivyo bibayiterwa niki kugira ngo ico giterwa conyene ico gisaba uruhusha mu ntara yoba ari itegeko ry'igihugu canke n'iryo mu ntara honyene ihenzeho ngo ubuze ngushoye hanze ntibikunda kandi aho hanze ariho hozana inyungu gusumba ndetse bikanafasha ko usanga vyaboreye ku biti iyo vyeze mugabo ntushobora kubikura nkaho jaye muri Kongo n'ubu tiko turavuga ivyeri bibura na za musteri kabura n'ubu ziko zirapakirwa hajya twitegereza mugabo mandarena kirabujije biba biva kuki kw'ico kintu umukuru w'igihugu yaravuze ati tugiye mu isoko iya East Africa nimwitegure ja kugura ivyabo mwitegure ngo ivyo muri bushore niba tutobishora ngo bishoke hanze ico gitegwa kwe nizo ari kuhahombera inkurikizi y'uko kuburabuzwa akaba ari uko baciye babura isoko uno munsi bakaba badashimishwa n'amafaranga badandaza ko kuko babishira ku ibarabara bikagugwa n'abahita barengana bitaguzwe naho bigaca bipfa kubera bitabikwa iyo ivyamwa bigeze kwera biba nyinshi cane ugasanga ku isoko abaguzi baca bakeya ugaca usanga n'igiciro ni gitoya cane hariho n'indi ntambamyi tuba dukunda kubona iyo zibaye nyinshi ziragoye kubika kandi ntizirenza iminsi ibiri canke itatu zica zitangura guhishira ugasanga zabazitetse igitebo urashobora kwigurisha ibihumbi bine bitanu bivanye n'uko kingana bitatu ibase ukayigurisha igihumbi rero usanga ayo mahera atatubutse atadushimishije kubera iki kuko yatasoko nziza ihari y'ibyo byama basaba leta kubarosa ihinguriro nk'uko yama ivyemera kuva kera mu kurindira naho ikaba irabafasha mu kubereka ubuhinga bwo kubika ivyo vyamwa kugira ntivyononekare tworonka ikintu nyezina c'ihinguriro bikitirwa ati koko ibi vyamwa biba mu burundi koko bitamanje kugenda handi ngo vyitirirwe ikindi igihugu ko bozana iryo hinguriro bari bavuze tukamenya ko dushobora kurya bashora ikawa umenya ati jewe nshoye ubugunira cumi bazompaye kandi bazoyampera hamwe kandi azoza atubutse atadufasha mu bana leta yosha mu kuboko ikadushingira nk'ihinguriro rijejwe kuhingura umutobe ikindi ca kabiri bakaturonsa ukuntu ukuntu hozibika imyidogo nk'iyo niyo iri mu barimyi barimye icamwa c'umwembe aho nyene muri komine kizuka baheruka bahabwa inzu y'ihinguriro y'imyembe amaso akabaheze mu nzira umugambi ukabapfuye ukivuka umwe mu ndongozi zatowe ku mutumba wa kizuka arashyigikiye abo barimyi b'ivyamwa agasaba mu gihe amahinguro ataraboneka ko bobareka bakabishora hanze y'igihugu icokogwa mu mwanya ihinguriro ritaruwubakwa dusaba ko bobareka bagashora ari tanzaniya canke muri kongo imyidogo ikagabanuka kumbure kandi abenegihugu nabo nyene baca batera imbere mu gihe bamaze kubishora aho bipfuza kandi bagaca bamererwa neza buramatari w'intara ya rumonge konserateri n'itunga aremera ko ihinguriro y'ivyamwa rikenewe muri iyo komine ya kizuka agahamagarira abanyarumonge gushigikira uwo mugambi ariko atavuze igihe uzotangurira iki akaba ari kimwe mu bibazo byabajijwe igihe yari yatanze ikiganiro ayishyuye ku bibazo by'abanyagihugu biciye ku muhora wa telefone banyarumonge murazi yuko mu kwezi kwa kane kwa gatanu tuba dufise ivyamwa vyinshi hariho umugambi umaze imyaka itanu uwo nawe ukaba uriko uratera intambwe kubaka izine yo kuzohingura umutobe uvuye muri ivyo vyamwa uwo n'umugambi twese nk'intara dutegerezwa kurabira hamwe kandi tugashigikira uwo mutegetsi nyene ntiyigeze ahengeshanya gutanga icizere mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yaramenyesheje ko ihinguriro y'ivyamwa ryari rigiye kuboneka ryihuta akaba yari yamenyesheje ko uwo mugambi uzocigirwa n'amakomine agize intara ya rumonge nayo ivyigwa vyo kuraba ko umugambi ushoboka akaba yari yamenyesheje ko biriko birakorwa n'ibanki y'isi yose iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abahinzi barenga igihumbi bo mu mujyi wa uvira muri kivu y'epfo ahitwa kiriba onde bahangayikishijwe n'uko imashini z'uruganda rw'isukari rwa sucrerie du kivu zirandura imyaka yabo mu mirima y'urwo ruganda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira araduha ibindi bisobanuro bamwe mu baserukira abo bahinzi bagera kuri mirongo itanu kuri uyu wa gatatu baje gutura ubuyobozi bw'umujyi wa uvira ibibazo batewe n'uruganda rwa sikireri di kivu bagaragaye bitwaje isombe ibigori n'akabemba mu rwego rwo kugaragariza ubuyobozi agahinda batewe n'uko uruganda ruri kurandura imyaka yabo kimuka ya kweli ni umuyobozi w'abahinzi igihumbi na magana abiri mirongo inani na batanu bava mu mujyi wa uvira bagahinga kuri kiriba muri segiteri ya karindwi avuga yuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo urwenda na gatandatu bahinga mu mirima yari isanzwe ari iy'uruganda rw'isukari rwa kiriba ariko muri aya mezi urwo ruganda ruri kurandura imyaka yabo kuko nabwo rushaka guteramo ibisheke muri iyo mirima yagize ati tunaona sikileri naingiza mu twabonye mashine uruganda rw'isukari rwinjiza imashini mu mirima yacu zitangira kurandura imyaka tubasaba kwihangana tugasarura imyaka yacu mu kwezi kw'icyenda cyangwa bakaturekera igihe gitoya ngo dusarure mutuachie tu muda baranse kidogo tuvune niyo kwenye mpamvu uyu sababu munsi ni twaje mei na kubonana na kati.
meya Ndio maana w'umujyi leo tuko hapa kugira kumwona ngo meya de la ajye Ville ya kutuvuganira kwamba batwihanganire atusaidie kugeza mu kwezi mu malalamiko kw'icyenda dusarure kututetea imyaka mpaka mwezi yacu wa kenda, hanyuma tuvune dusigire mimea uruganda yetu, ubutaka tukaacha bwabwo maudongo ya sikileri mariya zena nawe ni umuhinzi uhinga kuri kiriba avuga yuko batewe impungenge n'uburyo imashini z'uruganda rw'isukari zikomeje kurandura imyaka yabo kandi ariyo yari ibatunze yagize ati tulikuwa tunalima tunasomesha watoto lakini kia ajabu kuona hii muhindi na- twahingaga inataka tukigisha komana, abana mashini inakuya, ariko igitanganje ni uko inatugolea.
ibigori Tunawaomba byacu watupatie basi byari msaada.
bitangiye gukura none imashini Watuachie.
ziri kubirandura gisi turabasabye bazaza batureke batakula.
kugira ngo Tuone tubone ibyo gisi basomesha tuzafungurira abatoto abana mu ndetse masomo.
n'ibyo tuzabigishamo aba bahinzi nubwo bavuga yuko uru ruganda rwa sikireri di kivu ruri kurandura imyaka yabo bemeza yuko nta masezerano bagiranye n'urwo ruganda yo gukodesha amasambu yago ahubwo aba bahinzi bafashe ayo masambu nyuma y'intambara y'umwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo urwenda na gatandatu twagerageje kuvugisha abahagarariye uruganda rwa sikireri di kivu ntibyadukundira ariko umuyobozi wungirije w'umujyi wa uvira kifara kapenda kiki avuga yuko kuwa gatatu w'icyumweru gitaha we n'aba bahinzi bazajya kuganiriza abayobozi b'uruganda rw'isukari rushinjwa kurandura imyaka y'aba bahinzi ubusanzwe abahinzi benshi bo mu mujyi wa uvira bahinga mu kibaya cya rusizi bitewe n'uko aho bari basanzwe bahinga mu misozi hari imitwe yitwaje ibigwanisho ibashimuta abandi ikabafata ku ngufu vedasi ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu yepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda ubushakashatsi bwerekana ko abagore bari batwite mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye i kigali asumta kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye aba bashakashatsi bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'uturemangingo twa muntu bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura nibo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya jenoside ariko bahuye n'ihohoterwa bakaba bari bari mu rwanda kugira ngo babigereho byasabye ko bapima adn zabo n'abo bari batwite bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite n'abo babyaye muri iki gihe ariko batari mu rwanda batanafite aho bahuriye na jenoside ubushakashatsi bwabo bwagaragaje ko amahano ya jenoside afitanye isano n'impinduka zigaragara mu miterere ya adn z'abo bagore bari batwite mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane baba mu rwanda cyo kimwe n'iz'abana babo ikindi ubu bushakashatsi bwagezeho ni uko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite dr wo mutesa uri mu bakoze ubu bushakashatsi yagaragaje ko ubu bushakashatsi babutekereje nyuma yaho bigaragaye ko abana bavutse ku babyeyi bahuye n'ihungabana mu gihe cy'intambara na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nabo bagiye bagaragaza guhungabana ni mu kiganiro yahaye radiyo ijwi rya amerika tubapimye rero nibwo twabonyemo buriya bwa mbere tubona biriya bintu bitigeze bibaho tubona yuko abana bagiye bafata uturemangingo ndangasano bakuye ku babyeyi babo babatwite twagiye tugira mu busembwa tuba turemangingo ndangasano bahe- bahererekanya banyuze muri adn usanga abo bana baragiye badufata kandi utwo ngutwo bagiye bafata akaba ari two dukunze kugaragara ku bantu bagize nk'ikintu cy'ihungabana noneho tugasanga abo bana n'ababyeyi babo barabifite noneho muri cya gice cy'aba babyeyi n'ababana babo babaga hanze y'igihugu batagize i- i- ingaruka kuri jenoside icyo gihe ubundi tugasanga ntabyo bafite abagize ihungabana rikomeye kurusha abandi twasangaga baragize n'abana barigira kurusha abandi hari nk'abo bakubitaga barangiza bakabafata ku ngufu dr mutesa ni umwarimu muri kaminuza y'u rwanda akaba n'umwe mu bakoze ubu bushakashatsi yagaragaje bimwe mu bimenyetso aba bana bavukana bakubwira ko hari igihe umutwe ubarya bakakubwira yuko hari igihe bumva babuze nko kubura icyo bita esitimu kwiyumvamo ubushobozi hari icyo bita depression hari n'ikindi noneho icyo bita anxiety cyangwa uh, gusa nk'ufite ubwoba ibi rero akaba ari ubwa mbere bigaragaye na za jenoside zari zarabanje ntabwo byari byarigeze bikorwa ijwi rya amerika ryavuganye n'umugore umwe wafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside akaza kubyara mu kwezi kwa mbere mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu uyu mubyeyi tutashatse gutangaza amazina ye yagaragaje ko umwana we yakuranye ihungabana rikomeye bari bafite ihungabana cyane twebwe ari twebwe twari bateye kuko tutabakundaga abana babyirutse tubanga tukabakubita tukabaserukira tukabatomasiza ntitubafate nk'abana ba- bacu cyangwa tubereke n'urukundo abana ba- bamwe bari barabaye ibihazi bakagira amahane cyane nk'urugero nk'uwanjye yagiraga amahane cyane abandi nabo bakajunjamo kuko niba umwana avuga ati yereka papa utazamubona ni ikibazo gikomeye cyane utazi n'aho ari kandi bikakwibutsa cya kintu wakorewe umuryango sevota wita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe madamu mukasarasi goderivu uyobora uyu muryango yumvikanisha ibibazo aba bana bagenda bahura nabyo abenshi ni abana bavutse hagati y'ukwezi kwa cumi n'abiri n'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na gatanu ba nyina rero nabo ibisare byari byinshi nabo banga abo bana hari n'abatarabonyeje kuko urabizi ko abenshi inda bazikuyemo cyangwa baka- bakareka abana bakige- bakigendera bakabajugunya bakabareresha ahantu badashaka ko abantu bamenya ko bigize kugira abana bavutse kuri buriya buryo abana bari abantu bo mu mikonda y'abanyamujinya b'indakoreka batoga mbese babi cyane nyine mu- mu- mu- mu ntekerezo ubu ngubu ni abahungu beza n'abakobwa beza kuko benshi bari bamwe muri bo barimo bararangiza imibezo ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bushyirwa hanze uyu mwaka w'ibibiri na makumyabiri na kabiri dr wo mutesa wagize uruhare mu ikorwa ry'ubu bushakashatsi yatangaje ko itsinda ry'abanyarwanda bakoranye harimo abaganga n'impuguke mu by'imitekerereze ya muntu mu bo bakoranye harimo profeseri felicien karege wigisha indi geneve mu busuwisi profeseri rutembese eugene impuguke mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda dr mutabaruka dr anette uwineza alexis rugamba na clarisse musanabaganwa bose bo muri kaminuza y'u rwanda iri tsinda hiyongeraho abarimu ba kaminuza bagera kuri batanu baturutse muri leta zunze ubumwe za amerika nibo bashyize hamwe imbaraga zabo ngo babashe kumenya mu buryo bushingiye kuri siyanse ibibazo bisigaye bigaragara muri sosiyete ku buzima bwo mu mutwe byitezwe ko ubushakashatsi buzatanga umurongo uhamye w'uburyo abantu bafite ihungabana bashobora kuvurwa asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwayateze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama Wow.